mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje nshuti muduteze amatwi tubaha ikaze makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu turayahera ku yo hirya no hino ku isi nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere rero ku makuru agezweho hirya no hino ku isi umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri nigeri n'umuryango w'iterambere n'ubufatanye w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa afurika sedeyawo barapfa icyifuzo cya sedeyawo cyo gushaka kohereza ingabo muri nigeri gusubizaho ubutegetsi bwa gisiviri ibindi kuri iyi nkuru yateguwe na mugenzi wacu diane nininahazwe turabisomerwa na thierry ndayishimiye uri i kigali mu rwanda ntibiramenyekana ryari ishirahamwe sedeyawo ritegekanya kurungika ingabo zaryo muri nigeri reka ntiriranatangazwa n'ibibanza izo ngabo ari nk'ahamwe zogenda zizoshikiramwo abahinga mu by'amatati n'intambara basesanguriye itororokanirizo ry'amakuru y'abafaransa afp bavuga ko ingabo zose zorungikwa zitoja munsi y'ibihumbi bitanu kandi zizoba ziyobowe na nigeri ku bw'abo bahinga bizofata ikiringo c'indwi gusa kugira ngo izo ngabo zizobe zisuganije bene nigeria na cote d'ivoire biri mu bihugu bimaze gutangaza ko byiteguriye urugamba rwo gusubiza ubutegetsi mu minwe ya perezida mohamed bazoum yabwambuwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi perezida Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire ejo kuwa gatanu yatangaje ko igihugu ciwe cahejeje kwegeranya uburyo bwose buri mu bw'amafaranga kugira ngo kije gufasha kugarukana ubutegetsi bwa Bazoum biruko mu gihe abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Nigeri baheruka kugabisha bavuga ko ari nka hamwe hogira igihugu ca CEDEAO kirungika inteko zaco bashobora kwica perezida Bazoum agifungishijwe icamaso ku muhani we ntibiramenyekana niba uku kugabisha kwicwa rya perezida mohamed bazumu hari ico bizohindura ku mugambi wa sedeao bitegekanijwe ko abategetsi b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika bahura ku munsi wa mbere bakiga ku kibazo ca nigeri abahoze ari abarwanyi bo mu bwoko bw'abatuwareg mu majyaruguru ya mali bavuze ko igisirikare cya mali n'abarwanyi b'abacanshuro b'abarusiya b'umutwe wa wagner babagabyeho igitero kuri uyu wa gatanu ibindi kuri iyi nkuru nayo yateguwe na mugenzi wacu diane ninahazwe turabisomerwa nanone na tirive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda umuhuzabikorwa w'urunani rwitwa azawad movement rurimwo abatewe mu butumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa facebook yavuze ko ingabo zabo zasubije inyuma igitero gikaze bari bagabwe ko n'ingabo za mari zifatikanije na wagner ico gitero kubw'urunani cma rugwiriyemwo abo mu bwoko bw'abatuarege rukaba ruhurikiyemwo imigwi ishaka kwigenga biciye mu kwiyomora kuri leta ya mari cabereye mu gisagara citwa bel kiri mu buraruko bw'akarere ka timbukutu muri mari umuvugizi wa cma yasabye amakungu kuba icabona cico yise ibikorwa bigayitse by'igisirikare ca mari n'abacanshuro bo mu mugwi wa wagner ni mu gihe igisirikare ca mari naco casiguye ko ejo civunye umwasi yagiteye congera cumvikanisha ko caburijemwo igitero c'intagondwa hagati aho ku munsi wa kane abahoze ari abagwanyi bo mu bwoko bw'abatuarege batangaje ko indongozi zabo zose zavuye i Bamako ku mugwa mukuru wa Mali ku mvo z'umutekano mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump imanza zamukomeranye ubu zisa n'izibangamira icyifuzo cye cyo kwiyamamariza ubuperezida zikanabangamira uburenganzira bwe ku giti cye mu cyumweru gishize bwana trump yahanganye n'ibirego bine bijyanye no kuba ashinjwa kugerageza kwanga ugutsindwa kwe mu matora perezida joe biden yatsindiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri iyi ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika yasemuwe n'umunyamakuru temistokle mutijima uri mu rwanda iyi ni inshuro ya gatatu aregwa mu mezi atarenze ane inshuro imwe mu rwego rwa leta n'inshuro ebyiri zindi mu rwego rw'igihugu muri rusange uwahoze ari perezida akaba ashinjwa ibyaha mirongo irindwi n'umunani urundi rubanza rwa kane rurategerejwe mu mpera z'uku kwezi muri leta ya georgia mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika aho ubushinjacyaha bumaze iminsi bucukumbura ukuntu trump n'abamwungirije baba barivanze mu matora muri iyo leta ibyaha byose aregwa biramutse bimufashe muri izo manza eshatu agahabwa igihano cyo hejuru trump ashobora gukatirwa imyaka magana atandatu mirongo ine n'umwe dukurikije imibare y'ikinyamakuru politiko cyandikirwa mu mujyi wa washington dc ariko kuba yakatirwa ntaho byanditse kuko abahanga mu mategeko bahamya ko uwahoze ari perezida ashobora kuvaruka igifungo aramutse yumvikanye n'ubushinjacyaha ndetse akanajurira umwanzuro w'urubanza Trump yahakanye ibirego muri izo manza zose uko ari eshatu akavuga ko ibyo birego ari ukwivanga mu matora bigamije kumutetereza mu bukandida bwe ku mwanya wa perezida ibyo bibazo by'ubutabera ariko ntibyamubujije kuba akiri ku isonga mu baharanira ubukandida ku mwanya wa perezida mu ishyaka ry'abarepubulikani ariko kubera ko hari imanza byibura zigera kuri ebyiri zegereje umwaka utaha izi manza zose zishobora kuzazana igihu muri gahunda yo kwiyamamariza kuba perezida hagakubitiraho n'inyandiko zicicikana mu binyamakuru dore uko izo manza zifashe duhere ku rureba ruswa yo gucecekesha umurega uru rubanza rwatangiye mu kwezi kwa gatatu rwatumye donald trump aba umuperezida wa mbere mu bahoze bayobora leta zunze ubumwe za amerika ushinjwa ibyaha ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatatu urukiko rw'i manhattan mu mujyi wa new york rwamushinje ibirego mirongo itatu na bine bijyanye no gusisibiranya inyandiko z'ubucuruzi zo kwishyura icyamamare mu mafilime yagenewe abantu bakuze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu buryo bw'akataraboneka trump yarigemuye mu butegetsi nyuma y'iminsi itanu urukiko rw'i manhattan rumusomera ibirego ashinjwa abunganira trump mu mategeko bashatse kuvana urubanza mu rukiko rwa leta ya new york ngo barushyire mu rukiko rwo mu rwego rw'igihugu bitwaje ko ibyo aregwa mu rubanza bijyanye n'imirimo yari ashinzwe nka perezida w'igihugu ariko mu kwezi kwa nyakanga umucamanza wo mu rwego rw'igihugu yanze ibisobanuro batanze bityo urubanza ruguma mu rwego rwa leta ya new york urubanza ruteganijwe ku itariki ya makumyabiri n'eshanu werurwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ine temistokere hari urundi rubanza rureba inyandiko z'amabanga uru rubanza rwatangijwe n'umushinjacyaha udasanzwe jacques smith rwabaye urwa mbere mu rwego rw'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika perezida uriho cyangwa wabyigeze aregwa mu rukiko uru rubanza rwaje rukurikira amezi y'ubushakashatsi bwana smith yakoze ku mikorere ya trump mu kubungabunga amabanga y'igihugu nyuma y'aho aviriye ku buperezida mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe ku itariki ya munani kamena uruhame rw'abacamanza ba rubanda mu mujyi wa miami muri leta ya florida rwashinje trump ibirego mirongo itatu na birindwi ibyo birimo mirongo itatu na kimwe byo kuba yaragundiriye impapuro zijyanye n'umutekano w'igihugu ku buryo butemewe n'amategeko no kuba yaracuze umugambi wo gutambamira ubucamanza umukozi ushinzwe gufasha trump mu bintu bwite bitandukanye bwana waltenota nawe yarashinjwe trump yasomewe ibirego ashinjwa ku itariki ya cumi n'eshatu kamena mu mpera z'ukwezi kwa nyakanga abashinjacyaha bongeyeho ibindi birego bitatu bongeraho n'undi muntu ushinjwa hamwe na trump uwo akaba ari umukozi ushinzwe imicungire y'igikingi cya mararago bwana carlos doliveira bimwe mu birego bishyashya harimo kuba trump n'abakozi be babiri baregwa kwinginga undi mukozi ngo asibe amavidewo yo kuri za kamera z'umutekano w'igikingi cya mararago kugira ngo zitazahabwa abacamanza bo mu rwego rw'igihugu ba leta zunze ubumwe za amerika trump yahakanye ibyo birego bishyashya urubanza rujyana n'ibyo birego ruzatangira ku itariki makumyabiri gicurasi mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ine i fort peace muri leta ya florida itariki y'urwo rubanza yashyizweho na perezida w'urwo rukiko Aaron Cannon yabaye imberabyombi hagati y'icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwashakaga ko biba mbere y'ukuboza n'icyifuzo cya Trump ko urubanza rwaba rusubitswe kugeza nyuma y'amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika hari n'urubanza ku bireba amatora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri uru ni urubanza abantu benshi bitezeho ko rwashegesha Trump cyane rukaba ari urubanza rwo mu rwego rw'igihugu rujyanye no kuba Trump ashinjwa kuba yarateje akaduruvayo mu myanzuro y'amatora ya perezida yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri mu cyumweru gishize bwana Jacques Smith yatanze ikirego kirimo ibyaha bine harimo bitatu bijyanye no kuba Trump yaracuze umugambi ikindi kimwe cyerekeye gutambamira ubutabera muri ayo matora ikirego cy'ubushinjacyaha cyaje gikurikira ubushakashatsi bwinshi bwa minisiteri y'ubutabera ku byabaye mu myivumbagatanyo yo ku itariki ya gatandatu mutarama bibiri na makumyabiri na rimwe ku cyicaro cy'inteko ishinga amategeko y'amerika capitol yakozwe n'uruvunganzoka rw'abambari ba trump ku itariki ya gatatu kanama uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yitabye urukiko rwo mu rwego rw'igihugu muri washington dc ni uko umucamanza aha ubushinjacyaha icyumweru kimwe kugira ngo butange itariki urubanza rwatangiriraho urubanza ruzatangira kumvwa mu rukiko ku itariki ya makumyabiri n'umunani kanama imbere y'umucamanza tania chatkin nyuma yo kumva ibirego trump yarijujuse ku mbuga nkoranyambaga ye ya truth social avuga ngo ntashobora kugira urubanza rutabogamye mu mujyi wa washington avuga ko ari umujyi ubogamiye kubo mu ishyaka ry'abademokarate ubwo umucamanza azakemura ubusabe bwe bwo guhindura aho bazaburanira uretse ko nta cyemeza ko icyifuzo cye kizubahirizwa kwivanga mu matora yo muri leta ya georgia narwo ni urubanza rutegereje uwahoze ari perezida wa amerika donald trump ashobora guhura n'ibirego by'ubushinjacyaha mu karere ka fulton county muri leta ya georgia aho umukuru w'ubushinjacyaha fanny willis amaze iminsi acukumbura ukuntu trump n'abambari be bashatse kwiba amajwi mu matora ya perezida urukiko rwa rubanda rwarateranye rusuzuma ikirego cyo muri iyo leta maze muri mutarama rusohora raporo rusabamo ko hatangwa ibirego by'ubushinjacyaha umushinjacyaha willis yavuze ko muri kanama hagati aribwo azamenyesha umwanzuro ukubiyemo ibirego abantu barenga cumi na babiri bamenyeshejwe n'ibiro by'umushinjacyaha willis ko barimo gukorwaho iperereza ibyo bivuga ko bamwe muri bo cyangwa bose bashobora kuzaregwa mu bucamanza ese izi manza zose zaba zifite ingaruka kuri donald trump nubwo ikizava muri ibyo birego byose kugeza ubu kitazwi neza inzobere mu by'amategeko zemeza ko nubwo trump yakatirwa bitamubuza kwiyamamariza ubuperezida itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rivuga ko hari ingingo eshatu z'ibanze uyamamariza kuba perezida agomba kuba yujuje hari ukuba ari umuturage kavukire wa leta zunze ubumwe za amerika kuba yujuje byibuze imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko no kuba amaze imyaka cumi n'ine atuye muri leta zunze ubumwe za amerika ariko itegeko nshinga ntacyo rivuga ku byaha bishobora kuba bikubiye mu madosiye y'ushaka kwiyamamaza cyangwa ibyira ashobora kuba yarakatiwe ni ukuvuga ko trump ashobora kwiyamamariza kuba perezida kabone n'iyo yaba yarakatiwe cyangwa se ari muri gereza nk'uko byigeze kuba ku witwa eugene v debs umukandida w'ishyaka rya gisosiyalisiti muri amerika hashize imyaka irenga ijana bibaye nshuti turi kumwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimujye kure nikosi ndakumva ubundi ibyo numva ngo ni uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se ni ubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe ni kuri radiyo ijwi ry'amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda amahoro y'imana bane namwe mwese mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo nge mugiye kubana mu kiganiro ni christine uyisabye ntimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kuko tugiye kuganira ku burenganzira bwa muntu u rwanda rwasinye amahame yo kurengera uburenganzira bwa muntu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane muri ayo mahame mu ngingo yayo makumyabiri na rimwe agaragaza ko buri wese afite uburenganzira bwo kubona serivisi mu buryo bungana mu gihugu cye ese uyu munsi wa none ntawuvutswe uburenganzira bwe mu kuba atarigeze yandikishwa n'ababyeyi mu irangamimerere ubu ingaruka zikaba zaratangiye kumugeraho ntimujye kure n'ikiganiro cy'uyu munsi
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
mbere y'uko dukomeza ikiganiro cyacu katubanze twumva ubutumwa mwatwohereje ku kiganiro cyatambutse ubushize aho twaganiriye ku myumvire ya bamwe mu babyeyi bitwaza ko abana bafite ubumuga nta musaruro batanga ku ishuri ahubwo bagahitamo kubakoresha mu nyungu zabo bwite ubutumwa mwatwoherereje tubuhereye ku bw'uwitwa uwimana claudine uherereye mu karere ka ruhango aho yagize ati njye nsanga nta mpamvu n'imwe igomba gutuma umwana ufite ubumuga atajyanwa ku ishuri aho asoza asaba ababyeyi bose kudaheza abana bafite ubumuga naho uwitwa uzambazimana samusoni utaratubwiye aho aherereye yagize ati ku rwanjye ruhande ni amakosa ababyeyi babuza abana bafite ubumuga kujya ku ishuri baba bakora kuko n'abafite ubumuga bakwiye uburenganzira bwo kujya kwiga kuko ibyabafasha birahari ubutumwa mwatwoherereje tubusoreze ku bw'uwitwa ufite imana aho yagize ati muri iki gihe ntabwo bikwiye kubuza umwana uburenganzira bwo kujya kwiga ahubwo niba hari ababyeyi babikora inzego zibishinzwe zabegera zikabakebura kaminira ubutumwa mwatwerereje mbashimire cyane mwe mwese muba mwadusangije ibitekerezo byanyu
Oh, witinya, oya witinya, shira umutima mu nda kuko nanjye izo mpanuro nizo zangiza ubundi we, oh humura. Yes. Nitwa Andy Bumuntu, ndi umuhanzi nyarwanda, nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM. Stay in touch. nakubwire mwana wanjye dora kuka nsigaje ubu ni gake
dukomeje n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi hari bamwe mu bana bavutswa uburenganzira bwabo bwo kwandikwa mu irangamimerere ugasanga bibagizeho ingaruka kuko hari zimwe muri serivisi batabasha kubona waba udukurikiye utazi irangamimerere icyo ari cyo irangamimerere ni uburyo bwemewe n'amategeko bwo kwandika imimerere y'umuntu kuva avutse kugeza apfuye rero hari aho usanga umwe mu babyeyi cyangwa ababyeyi bombi batandikishije umwana mu irangamimerere akivuka bityo yakura bikamugiraho ingaruka ese wabuze icyo amategeko ategeka mu kwandikisha umwana mu irangamimerere ese umwana utaranditswe we mu irangamimerere ababyeyi be babikemura gute kugira ngo yandikwe reka dukurikire ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu ishimwe honore mu ijwi rya nkuru nziza pacifique tubashe gusobanukirwa n'ibibazo twibaza ku cyo amategeko avuga ku irangamimerere turagaruka mu kanya
nzi ko nanditse mbese ku babyeyi bo uwanyirigira konsore ni umukobwa utuye mu karere ka gicumbi ntaho yanditswe mu irangamimerere iba iteye kwibona nk'aho atabarwa nk'umwenegihugu cyane ko yirutse kuri iyi serivisi igihe atayibona ibyo afata nko kugorana barumye icyangombwa igipande itariki y'amavuko ndetse n'ifishi yo kwa muganga hanyuma n'icyo ku kagari birangorana n'ubu ntabwo ndabibona biragora cyane pe kuko nagendaga nahoraga n'abandi bana bafite ibyo bibazo bimeze uko mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyibarurishamibare mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bwerekanye ko hafi cumi na gatandatu ku ijana by'impinja zivuka zitandikwa mu irangamimerere irangamimerere rifasha abaturage kugira umwirondoro uzwi mu kwifashishwa kurengera uburenganzira bwabo nubwo bimeze uko ariko hari abavuzwa ubu burenganzira bitewe n'inzira bita ko zigoranye kugira ngo umwana abone uburenganzira ku mubyeyi utamwiyandikishijeho byo gukura ikinyomamenyo no gutegeza urupfu ubugome umuntu yitamura akarengane bityo ibiremwa bihumeke uburenganzira busendereye
uwanyirigira konsore avuga ko se umubyara atabana na mama we ndetse akaba ataravukiye kwa muganga na nyina ntashyire imbaraga mu kumwandikisha mama nawe mbese kunyandikisha nawe byaramucanze nawe ntabwo yanyandikishije nta n'umwe nanditseho ubwo meze nk'uwajugunywe mbese no kuri mama wanjye gusa nzi ko wenda ariho ndi cyangwa ndi kuri papa gusa iyo nsanga nta n'umwe ndiho nifuza ko leta rwose yadufasha igafasha buri mwana wese akabona aho yavukiye ndetse n'ababyeyi be bamwitayeho mbese ntihagire ukomeza kwandagara mu muhanda babyoroshye mbega buri mwana kuba ntibimugore kuba nyine yaba yabona ibyangombwa bye pe yakandika no ku babyeyi be akabona n'ayo mafishi n'ibyo bipande byose akaba yayibona ndetse n'icyangombwa cyo mu kagari akaba yakibona ni ukuvuga ngo ntabwo mama yakubyariye kwa muganga yakubyariye mu rugo namubaje amafishi ambwira ko yayabuze ambwira ko iyi fishi yayibuze yari igipande yakibuze mbese ubwo biranyobera nkanjye yari yitaye kukundera kungaburira atitaye mbese ubwo yari ameze nk'umwana yatoraguye si uwanyirigira gusa wahuye n'ingorane mu kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere kuko na bayingana Geoffrey umubyeyi avuga ko yagize ikibazo cyo kutabana n'uwo babyaranye ariko birangira amenye ko umwana atanditswe mu irangamimerere yewe umwana kuba atanditse namubyaranye na nyina hanyuma tumaze kumubyarana nyina tuza kutumvikana neza aramuntana hanyuma ngerageje kumwandikisha bikajya binanira nkagerageza gushaka ibyemezo najya mu buyobozi bakantuha ibyemezo by'amavuko ye cyane cyane nk'amafishi yaba yarakingirijweho avuka nabaza nyina ko yari yabigendanye akabinyima niyo mpamvu umwana na n'ubu atafiteho ahabarizwa inzego z'ibanze nagerageje kuzijyamo nagerageje ku mudugudu bakantuma icyemezo ndetse binanengera no ku kagari naho bantuma icyemezo sinakibona ngerageza no kujya ku murenge nawe sinakibona ubwo umwana rero niyo mpamvu mubona ntaho abarizwa nta byemezo by'amavuko afite ni ukubera iyo mpamvu iyo ngashami imeze ityo none mukaba musaba iki icyo nasaba ubuyobozi rero numva byafasha wenda bakareba ukuntu aho babinyuza kugira ngo umwana abone aho abarizwa nawe abone uko ya- yakwikurikirana gahunda ze cyane cyane nko kwishakira akazi cyangwa kuba yashaka ibindi yakwikorera iyo udafite ibyemezo cyangwa udafite ibyangombwa nta kintu wabasha gukora muri iki gihugu wabona ibyangombwa nyine byawe bikwanditseho udafite aho bikomoye ku babyeyi bawe kandi ikindi kibazo gihari k'uwo mwana ni kuba atanyanditseho kugira ngo umuhe n'akantu ko kuba yakoresha nk'aka- cyane cyane nk'aka- nk'akarima ya- yakoreramo cyangwa yaturamo numva kuko amuha nabyo biruhanije none se umwana utanyanditseho ntakamuhamvu ko ari uwanjye ubwo uzi ntakamuha mu zihe mpamvu ushaka ukuntu bwabigenza umwana yandikwe abone ibyangombwa abone aho abarizwa abone n'aho ababyeyi yandikwaho nyine kugira ngo babe babone uko babamufasha bamukurikirane bamu birumvikana mituweli wayimutangira kubera ko akwanditseho ubuse wafata umuntu utakwanditseho asa nk'utazwi nk'utazi nawe utazi nawe none se kuba adafite ibyo byemezo ko ari umunyarwanda ko avuka mu rwanda usibye ko adafite ababyeyi yanditseho asavutswa azazira iyo mpamvu azazira ayo makosa y'ababyeyi bakoze ubwo iyo ngeze ku bayobozi b'inzego z'ibanze mbabwira ikibazo kimeze gutyo barambwira ngo njye mu nkiko ese mu nkiko ndajyana ikibazo kimeze gutyo hari uwo ndegayo hari uwo njya kuranayo nawe gusa nzagenda ndega indi nzarega nyina se kwa nyimiye ayo mafishi nzarega iki ndetse gusa umwana we ndamwemera n'uwanjye ariko ikibazo ni uko nyine atanyanditseho kandi nkamasaba ubuyobozi ngo bunyandikeho bakavuga ko batamunyandikaho nta- ntazanye ibyemezo by'amavuko birumvikana nyine nawe urabyumva umunyamategeko fayida jean bosco arasobanura ibigenderwaho mu kwandika umwana mu irangamimerere ndetse ko hari uburenganzira adakwiye kuvutswa Eh, utese binyura mu zihe nzira turifashisha itegeko nimero mirongo itatu na kabiri agakwego bibiri na cumi na gatandatu ryo kuwa makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi na gatandatu itegeko rigenga abantu n'umuryango iyo turebye ibiteganywa n'ingingo ya magana abiri mirongo itandatu na gatatu aho iteganya ko igihe cyo kwemera umwana n'aho bikorerwa ikomeza igira iti kwemera umwana ni igikorwa cy'ubushake cy'umuntu ku giti cye kandi nta gihe ntarengwa kigira kwemera umwana bikorerwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere Eh, bimeze gutyo icyakorwa cya mbere bajya ku mwanditsi w'irangamimerere w'aho umuryango umwana abamo bakamugezaho icyo kibazo umwanditsi w'irangamimerere agatumiza abarera uwo mwana bakahahurira bakagira ibyo bemeranyaho imbere y'umwanditsi w'irangamimerere twareba ibiteganywa n'ingingo ya magana abiri mirongo itandatu na gatandatu ivuga ukwemera umwana wemewe n'undi ikomeza igira iti ntawe ushobora kwemera umwana warangije kwemerwa n'undi igihe cyose ukwemerwa kwa mbere kutarateshwa agaciro n'icyemezo cy'urukiko cyafashwe metero reka tuvuge kuri wa mubyeyi ufitanye isano y'amaraso n'umwana w'icyo gihe bigenda bite twibukiranye ko umwana ashobora kugira ababyeyi babiri umubyeyi ku bw'amaraso aricyo kibazo turiho ubu ngubu no kugira umubyeyi umurera atari ku bw'amaraso ubwo rero umubyeyi ku bw'amaraso ufite icyo kibazo aragenda akagana umwanditsi w'irangamimerere aho umwana atuye bakabiganiraho bakabiha umurongo bitashoboka ari ukugira ngo hagamijwe iki hagamijwe gutegura ukuntu iyi ngingo ya magana mirongo itandatu na gatandatu ni itegeko rigenga abantu n'umuryango izashyirwa mu bikorwa kwemera umwana biturutse ku wita ise cyangwa nyina bishobora gutambamirwa n'umuntu wese ubifitiyemo inyungu icyo gihe ni ugutanga ikirego mu rukiko rw'ibanze usaba ko uriya mwana kanaka yakwitwa umubyeyi wa kanaka akabirya urukiko abisaba urukiko rukabifataho icyemezo akamuhabwa mu nzira no mu buryo biteganywa n'amategeko hashingiwe ku ngingo zavuzwe hejuru itegeko rigenga abantu n'umuryango nimero mirongo itatu na kabiri akarongo kaberamye bibiri na cumi na gatandatu ryo kuwa makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryavuguruwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ingingo yaryo y'ijana iteganya ko umwana uvutse akavukira mu kigo nderabuzima ahita yandikwa ako kanya akivuka mu gihe uwavukiye ahandi we yandikwa abikoreye ku kagari ukeneye iyi serivisi yitwaza ifishi yo kwa muganga cyangwa icyemezo cya muganga n'indangamuntu y'umubyeyi w'umugore uwo babyaranye yabyemera nawe akazana indangamuntu ye aha ni mu gihe umugabo n'umugore batabana iyo bidakozwe uku bisaba kujya mu nkiko
kadushimire umunyamategeko fayida jean bosco wadusobanurira ibigenderwaho mu kwandika umwana mu irangamimerere aho agira inama ababyeyi bafite icyo kibazo ko bakwegera umwanditsi w'irangamimerere w'aho batuye bakaganira nawe akaba yabafasha dushimire n'abaganiye na mugenzi wacu mbibutse ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje gutega amatwi aho turi kuganira ku burenganzira bwa muntu umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona serivisi mu buryo bungana mu gihugu cye itegeko rigenga abantu n'umuryango nomero mirongo itatu na kabiri akarongo kaberanye bibiri na cumi na gatandatu ryo kuwa makumyabiri n'umunani z'ukwa munani bibiri na cumi na gatandatu ryavuguruwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri kugira ngo rishyire inangamimerere ku rwego mpuzamahanga risobanura byimbitse uko serivisi z'irangamimerere rikorwa bityo buri mwana wese afite uburenganzira bwo kwandikwa mu irangamimerere bakunzi bacu mbibutse ko namwe mwatwereza ibitekerezo byanyu ku ngingo tuba turi kuganiraho dusangiza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse wanatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu mu gihe muri kutwoherereza ibitekerezo byanyu tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi w'ikinamico ngira nkugire aho tugeze ku gace ka mirongo itatu akaba ari nako gace gasoza nizere ko mwakuyemo inyigisho nyinshi katukumve turagaruka mu kanya
yumvira igice cya mirongo itatu cy'ikinamico ngira nkugire duherukana valentina Alice na rugamba bishimira ko abanyamuryango ba club de dance yabo bakomeje kwiyongera ariko banafite amakenga niba koko bazanywe no kwiga imbyino zitandukanye ndetse no kubaka amahoro hagati y'abatuye mu nkambi zombi n'abatuye hanze yazo cyangwa bazanywe no kubasenya ubu bimeze bite nimukurikire umukino
shaho urugamba turazindutse iyo turindira byibura hakabanza hagacya ari ngombwa valanti ubu se ahubwo arisa yabasha kwizindura we ruga Mm, kiriya ni igiki ni iki kizi reba muri kirasi njya nisubiriye mu rugo ruga wapi wana ari ku bwoba wabona ari umuzamu w'ikigo waje kwiryamira ko tuwangize se wigeze umubona reka ntunge agatoroshi kanjye turebe
yesu we reba rebeka urakora icyanya gisa mbese ni bike ari kumwe mana yanjye uzi ko ari uwo muti wica udukoko two mu myaka
mereza ibintu byanjye ninywere mereza rugamba mushenzi we mundeke nipfire ntacyo nsigaje ibyo uvuga ni ibikirebe mubirekere aho gusakuza abashinzwe umutekano badatabara ugasanga nawe ubigendeyemo ntuzi ko kwiyahura ari icyaha rebe ufite ikibazo cy'igituma wiyahura koko mbwira sheri ntabwo uri ibintu turagufasha sibyo ko utavuga se ahubwo akarushaho ukuri fasha tumutahane iwabo ntihagire unkorako mwumveho niryamira inyuma ya karasi ntabwo nkukundira rebe ruga urabizi ndakumva igihe dutegereje alice mufashe tumujyane iwacu aba aryamye igihe abyukira yumva ameze neza abone kuza muri kirasi nibyo rwose valanti profe turamubwira ko yari yaje kwiga agataha arwaye sibyo
nshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe nadia taha niwe washyize hamwe amajwi y'ibi biganiro mumaze kumva kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eder Rwema twembi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And oh, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. Yeah. You make my heart go ting a ling a ling. and you remind me of a thing, and that is the African beauty.